Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsuu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin Haayilsaatiin kanneen sagantaa keenya ordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. kibxata caamsaa tokko bara 2018 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo eblaa 23 bara 2010 keessummeessaan keessan raanina moodaandiiti.
Hojjettuun jaarmiyaa fayyaa addunyaa tokko maqdishoo keessatti ajjeefamuu WHO'n beeksisee jira. Mataa oduu tattamooltan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu antuu jubee horaati.
Kontiraanni Baasiinsa warqee laga dambii dhaabbata midroo gooldi jedhamuuf aareessamuu mormuudhaan hiriirri mormii har'allee gujii bahaaf lixaa keessatti itti fufee oole godinaa qellem wallaggaa gidaamiif dambidoolloo keessatti aangawoonni mootummaa humna koomaandi poostiitiin hidhaman jiraachuu isaanii jiraattonni dubbataa jiru lameenuu oduudhaa booda bal'inaan itti deebina gabaasaalee kabiroos ni qabna dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma balleessa oduutiif gara tujubeettaa deebinu.
gaazexeessaa iskindir naggaa ayyaana dhaabbati mirga namaa amnestii intarnaashinaal guyyaa walabummaa piresii yookaan sabaa himaalee addunyaa keeniyaa naayiroobiitti qopheesse irratti argamuuf naayiroobii seenee jira galmoo daawwittu naayiroobii irraa gabaase.
dhiyeenya kana hidhaarraa kalakkifame gaazexeessaa iskindir naggaa qophii kana irratti haasawa akkasumas immoo muuxannoo fi mudannoo hojii gaazexeessummaa irratti isa mudate hirmaattotaaf akka dhiyeessu amnestii intarnaashinaal beekiseera. har'as iskindir raadiyoo sagalee ameerikaaf yoo dubbatu itoophiyaan biyyoottan afrikaa kaaniif faajjii walabummaa taatusi.
እኛ ባለንበት ቆመን ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ቀድመውን ሄደዋል።
nuti bakka dhaabbannetti hafne biyyoottan afrikaa kaan garuu nu dhiisanii sokkaniiru kunis baay'ee nama gaddisiisa biyya isaanii isaaniin gonfachiisnee har'a isaan nu taranii bilisummaan hafuura baafachaa jiru nuti garuu mirga hin qabnu silaa nuti fakkaattii walabummaa ta'uu malee sun hafee kunoo nuti mallattoo biyya warra abbaa irreen buluu taane jedha. sagantaa iskindir kamisa irratti hirmaachuudhaaf naayiroobii dhufe kana irratti bakka bootiin dhaabbilee saba himaalee garaagaraa akkasumas gaazexeessitoonnis irratti argamuu jedha amnestiin iskindiris yoo waa'ee mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu dubbatu mirgi kun utubaa diimokiraasiitii jechuun ibsa.
የዲሞክራሲ ዋልታና ማገር ነው ማለት ይቻላል ዲሞክራሲ የሚጀምረው እኮ ከዚህ kun utubaadhaa fi dagalee diimokiraasiitii jechuun ni danda'ama maaliif diimokiraasiin kan jalqabamu achurraayyuu yoo fiigee of ibsitu. Dimookiraasii jechaan maal jechaadha akkaataa faayidaa fi mirga kee itti eegsifattuudha kana raawwachuudhaaf waliin dubbachuun barbaachisaadha bilisummaan dubbachuu qabda utuu hin reebamin hin hidhamin hin du'in kanaaf jalqabii dimookiraasii mirga yaada ofii walabummaan ibsachuu qabaachuudha jechuun dubbate. itti aansee dhiyeenya kana mirgi dimookiraasii biyyattii keessatti haafooyya'uuf jecha mootummaan yaadeg gaazexeessitootaa fi namoota sababa siyaasaan hidhaman gadlakkisee ture murteen kun qofti dhuguma akka jedhame eegamuu mirga dimookiraasiitiif wabii ta'aa gaaffii jedhuu fi haga sirni kun guutummaan hin fooyyofnetti mirga dimookiraasii eegsisuun hin danda'amu jechuun deebise iskindir sagantaa iskindir kamisa dhufu kana irratti hirmaatu irrattis namoonni shan ammas haasawaa fi yaada qaban hirmaattootaaf ni hiruu jechuun amnestii intarnaashinaal beekseera gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmoo daawit.
gadaamii qiddus gabre'eel jedhamu keessa dahatanii kanneen turan barattoonni hordoftoota amantii ortodoksii kan yuunivarsiitii hawaasaa har'a gara keellaa mana barnootaa isaaniitti deebi'uun gabaasamee jira barattoonni kun sababa amantii isaaniif jecha yakki guddaan irratti raawwatamuusaaf mirgi isaanii waan gaafataniif jecha reebichiif hidhaaf saaxilamuu ibsanii jiru raadiyoo sagalee ameerikaa rakkoo kana ilaalchisee pirezidaantii yuunivarsiitichaa haasofsiisuuf yaaliin hamma har'aatti godhe milkoofne gabaasa mallaskaachuu ammahaa namoota dhiyeessa.
Kanneen gadaamii qidduus Gabreelitti baqatanii turan barattoonni gara kuma sadii ta'an gara mooraa sanaatti deebi'uu isaanii dubbatamee jira. Barattoonni kun mirga isaanii gaafachuu isaaniirraa kan ka'e reebamuu isaaniitii fi barattoonni torbaatama ta'an immoo agammaatti kan mana hidhaa jiran ta'uu dubbatu. Barattuun tokko ittiin ka'iinsa wal dhibdee uumame kana akkanatti gabaasaa keenyaaf ibsite.
bara kuma lamaaf ja'a dura barataan laguu nyaataa yookaan soommanarra jiru kamiyyuu ganama ciree waan hin nyaanneef ciree isaa yookaan daabboo isaa fudhatee eega soommana hiikee booda yookaan eega qo'annaadhaa deebi'ee booda nyaachuu danda'a ture daabboo kennamu sana bara kanarraa jalqabee hin danda'amuu jechuudhaan hirmaannaa gatii irratti maallaqni nuti baasnu eessa akka geessame ituun beeksifamin dhorkamnee jirra.
Barataan kabiraan immoo baaqee yookaan naxalaa uffannee mooraa keessa akka hin deemnellee nu taasisaa jiru jechuudhaan sababa amantaa isaanii facuucaan akka irratti geggeessamaa jirutti dubbata.
ግቢ ውስጥም በግቢው አካባቢም ነጠላ ለብሶ ስንገኝ የግቢው ጥበቃና ደህንነት አባላት በማይገባ ሁኔታ ነው እኛን ትሪት እያሉ yoo mooraa keessatti baaqee yookaan naxalaa uffannee argamne miseensonni humna nageegumsaa moorichaa akkaataa ta'uun malleen dhiibbaa nurratti geggeessu barattoota arrabsuu dubbiin tuquu fi aga baaqee isaanii harkaa saamuutti illee deemu kitaaba kadhannaa barattoonni qabatan aga saamuutti illee ga'anii jiran jedha. Waa'ee barattoota dhabamanii ilaalchisee kanneen hidhaman akka hiikaman marii sanarratti waliigaltee irra ga'amuusaa dubbatu maddeen gabaasaa keenyaaf ibsan.
Jaarmaan fayyaa addunyaa hojjetaan isaa tokko maqdishoo keessatti dhukaafamuun ajjeefamuu mirkaneesse aangoowwan WHO tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Maariyaam Abdullaahii hojjettuun loojistikaa kan talaalli pooliyoo har'a waaree booda maqdishoo keessatti ajjeefamte. Gareen Boko Haraam Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessaa uummati qe'ee fi qonnaa isaatti akka deebi'uuf achi keessaa ari'atamee jira jechuudhaan pirezidaantiin naayijeeriyaa mohaammaduu buhaarii beeksisaniiru buhaariin wixata gara galgalaa raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin kana dubbatan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irra kan dabruu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godinaa qillim wallaggaa magaalaa gidaamiif dambidolloo keessatti aangawoonni mootummaa koomaandi poostiin hidhaman akka jiran jiraattonni dubbataa jiru qaamni koomaandi poostii godinichaas deebii kennee jira jaalanneetu dubbise ka jiraataan magaalaa gidaamii dubbataniin jalqabna.
guyyaa kamiifaa naannaa sa'aatii kudha tokkotti waraanni mootummaa Itoophiyaa makiinaa uummataa kan haayilaaksis taargaan qabdu dhufanii magaalaa gidaamii ganda duwwaa lama naannoo maazooraa jedhamutti ergaggee malkaamuu baacaa jedhamu kan waggaa lamaan duraa maakilaawii turee bahe waraanni tokko morma isaa ukkaamsu hidhee qabuudhaan inni tokko immoo dhufe booftiidhaan rukutee kan booda gabbiinaa bananii keessatti darbatan abbaa maatii fi kanaan dura dhufanii agaabiin manuma isaatii qabanii bara kuma lamaaf saddeeti fuudhanii maakilaawitti geessanii turanii manuma isaatii biiroon kaafaa'udha kan aanaa gidaamii jechaadha. kaka'umsa godhaa jirta paartii kanaa wajjin jechuudhaan duraan shakkanii dhokataa ture amma dhufanii bitanii tokkan guyyaa kaleessa. Bara kuma lamaaf saddeet ji'a Idaarii keessa yeruma obbo Baqqalaan fa'aa qabaman qabamee waggaa tokkoof ji'a lama kabaabii hidhanii gadhiisan. Duraanis immoo godina qellema wallaggaatti hidhamaa ture Kaarsheelliitti jechaadha.
Isa dhumaa kana hiikamuusaa yoomidha?
Hiikamuunsaa bara kuma lamaaf sagalii.
Kan biraa'oo namni hidhame beewu?
bulchaa aanaa gidaamii obbo Gammadaa Milkiyaas jedhamu isaan immoo waraanni waboodhaa tarkaanfii waraana wayyaanee irratti fudhate biyyoodhaaf maalifiin kan jechuudhaan doorsisnaan kan booda badee godina qellem wallaggaatti akka tasaa hojii deemee jennaan achitti qabanii amma magaalaa dambidollootti hidhanii jiru bulchaa aanaa gidaamii dinanichi kun amma erga hidhanii ji'a tokko kaata guute dararamaa jira tiree bicha hamaarraan ga'aa jiru.
Kan biraayee beewu namni hidhame jiramu.
Obbo Karneessaa jedhama bulchaa danda'a laaloo gareeti. Dargaggoo nama afurii baasii tokkoon dura hidhamanii dambidollootti ukkaanfamanii fudhatamanii innaa manni murtii ibsii bilisa baasee gashu innaa isaan gara maatiitti galan waraanni komaandii poostii gidaamii barakee qabee amma mana hidhaa aanaa gidaamii keessatti argamu. Dargaggoo an maqaa isaanii hin beekne ijoollee afurii ibsin. Aanaan gidaamii amma komaandii poostii bushaara bulchaa aanaatiin qabdu.
Maal godhan obbo Karneessaan?
Akkamitti waraanni waboo dhufee tarkaanfii fudhata ati ganda kana bulchita miti quba qarda jaraa wajjin hidhatan abdi jechuudhaan dambidolloo irraa dhufanii bulchanii tokkan halkan. Amma gaa uummanni aanaa gidaamii sodaa keessa jira waraanni kalee malkaamuu sana butee garjee daangee taambii daangee jedhama atti buteen isaa hin baramne ammallee namoota qabamanii hafan jiru jedhama kanaan dura abbaa qabeenyaa hoteela oromiyaa jedhamu obbo Seefi Solomoon nama dhamu obboleessi kee waraana waboo wajjin hidhata qabe kan nu kuchisiise jedhanii kaambii wayyaanii asiitti hidhanii garafanii namichi kun amma pireezinii gara dabuu afriikaatti rifeerii ta'ee jira jedhama reebicha hamaa irraan ga'urraan kan ka'e qaamni saalaa isaa hin hojjetu jedhanii maatiin isaa dubbataa jiru.
Egaa eega bulchaan hidhamanii eenyutu bulchaa jira?
Komaandi poostii ma bulchaa jira. Torban kaleessaa sa'aatii lama walakkaa irratti wal ga'ii waamanii namni kana booddee sa'aatii sadii yookaan afur dabarsee nuun komatinaa jedhan deeminaa jedhanii isaan isatti himatanii jiru. Namni deemes immoo reebichi jira. Guyyaas illee waraanni hiriiraan yeroo baay'ee bahu katamaa keessa. Mucaa hojjetaa daqqaambulaa tokko maqaansaa Maammad Mucaa jedhamu immoo jiwa zaadaree hojjetaa karuma irratti sa'aatii afur keessa qabanii qaama saalaa saaqisanii amma mucaan kun dhiiga'ee rakkina hamaa keessa galee jira. Baay'ee nama reebu jarri.
Gama kaaniin jiraattonni magaalaa Dambidolloo akka jedhanitti kantiibaan magaalattii obbo Daani'el Taraddaa ittaanaa bulchiinsaaf nageenyaa ka godina qeellam wallaggaa obbo Tsaggaa'ee Waaqjiraa to'annaa jala erga oolanii bubbulanii jiru. maraafuu hoogganaa poolisii godina qeellam wallaggaa fi qaama koomaandi poostii kataan koomaandar Tagany Raggaasaa maaliif fidhaan kun akka gaggeeffame gaafadheera. kan gidaamii keessatti hidhaman obbo Gammadaa ilaalchisee akkas jedhan.
Gammadaan kumasaa kiyyoo hojii kenname sana hojii uummataa dhiiseeti kan inni bade konkolaataa mootummaa fudhateetiin kan inni naannoo Finfinneetti badeedha kan jedhamu ergasii booda garuu naannoo magaalaa Dambidolloo keessatti argameeti kan itti qabame malee abaa'oo taatee maal kan jedhu miti baay'inni isaa garuu hojii mootummaan itti kenne sana bahuu dhabuudhaan hojii sana gatee jechuudha kan inni iddoo kan biraatti badee kan inni qabame jechuudha.
Itti gaafatama isaan hin baane yeroo jettan maal godhan?
Tokkoffaa nageenyi naannoo sana keessa jiru nageenya amansiisaan hin turre namni kun bulchaadha. Erga bulchaa ta'e immoo uummata isaa qabatee dargaggoo qabatee abbootiin gadaan dhumtuu jiru isaan kana qabatee nageenya naannoo isaa mirkaneessuun hin danda'amu jechuudha. Garuu kana keessa dhaqanii uummata lagatti dagatanii baqachuun garuu yakkadha jechuudha karaa kan biraatti. Informatiiwwan inni qabuun kanaan jechuudha. Naannoo gidaamittis kan jiru tokkoffaa hojii mootummaan itti kennu bahuu dadhabuudhaan baay'inni namaa kan to'atame malee waan garbiraa waan addaa kan jirre ta'uu isaati jechuudha.
Kan biraa gidaamii keessatti namni miseensa kaafaa'oo ta'ee waajirri kaafaa'oo illee mana isaa ta'ee to'annaa jala ooleera. Maakalaawii keessatti waggaa tokko hidhamee isa duras Dambidolloo keessatti nama deddeebi'ee hidhame. Akka seeraa feera biyya sanaatti mormitoonni karaa nagaa qabsaa'uu hin danda'u kan jedhaman keessaa kaafaa'oon tokko maaliif namni kun gara Dambidollootti qabamee dhufe?
wanti nuyi beeku hin jiru heera mootummaa kanadha kan eegitu koomaandi poostiin kunis irra guddaa qaama siyaasaa miti rakkoo ofii isaa uume yoo kan qabaate malee namni kamillee akka ittiin qabamee kan hidhame kan adda baasee hin beeku.
Jechuun gidaamii keessaa namni qabamee Dambidollootti dhufee obbo Gammadaa Duwwaadha.
Amman beekutti gammadaadha amma kana kan naannoo sanarraati beeku jechuudha.
Maqaan isaanii Malkaamuu Baacaa jedhama.
Malkaamuu Baacaa.
Ee.
Gatii qaba.
Waa isaaniin beektan.
Lakkin beekamu.
Kantiibaan magaalaa Dambidolloo obbo Daani'el Saanoo maal godhan?
Tokko koomaandii poostii keessatti miidiyaa kamiifuu sagalee hin kennina kan jedhu jira. Kanarraa darbuudhaan magaalaa Dambidolloo keessattis akka dandeenye godina qellem wallaggaa keessattis rakkoon hin jiru kan jedhu sana waan ka'aniif osoo rakkoon jiru maaliif rakkoon hin jiru jedhamee darbame yookiin immoo seera taa'e sana maal darbame kan jedhu kan isaan to'ataman jechuudha. Naannoon kantiibaattis hojiima sanaaf fedhii dhabuudha baay'inni isaanii kan jiru. hojii uummanni itti kenne sana bahuu dhabuudha malee miidiyaadhaanis hin dabarsiina erga komaandii poostiin erga murtaa'e wanti sagalee ameerikaattis iddoo tokko tokkotti wanti darbame jira inni kun garuu erga dhowwamee booda dabarsuun mataan isaayyuu nama agarsiisa seera komaandii poostiitii waan ta'eef akkana daddarbanii jechuudha kan isaan akka to'ataman kan isaan ta'anii naannoon saggaa'eenis kanuma wajjin wal qabata dambidoolloon nagaadha rakkoon hin jiru jechuun uummata kana dabarsitee qaama birootti yookiin immoo bineensatti kennuudha jechuudha karaa kan biraatiin uummata bushii jedhu. Maaliif dambidolloo keessatti nama hedduutu waluma wal ajjeesaa jira jechuudha. Erga inni wal ajjeesaa jiraate ta'ee fi nama kana dhugaa jirullee maa dubbachuu dadhabde kan jedhuun kan to'atamu malee waan ta'an minaan jechuudha. Otuma dabarsitee maa dhugaa dubbachuu dadhabde kan jedhu san malee wanti addaa ta'e wanta miidhame yookiin immoo to'atameefis wanti balaan ga'e hin jiru garuu ammas kan jiramu ta'uu isaa jechuudha. Komaandi poostiin taa'ee ilaalaa jira waan ta'eef.
Koomaandar Tagany ammatu isaan rakkina jira namatu du'ee namatu ajjeese hojii seeraan alaatu hojjetame jedhanii dubbatanis hidhamuun isaanii nafu.
Maali inni maalti hidhamuun kana wajjin miti wanti walitti fiduutu hin jiru garuu dhugaa maaliif dhokata. Haqaaf dhaabanna yoo ta'e yeroo ammaa kana wanti haqa dubbisuudhaaf wanti nama sodaachisu hin jiru garuu haqa dhoksuun maalirraa ka'e kan jedhu sanadha. Kamiifiyyuu yaa'u ilaalaa jirraa inni kunis fala argata jedheen yaada.
Yeroo labsii hatattamaatti ibsa kennuun dhorkaadha jedha malee waan soba dubbataniif inni jedhu hin deemsisu ibsa kennanii sabaa himaadhaaf kun dhorkaadha yoo jedhameen fudhatama kanaaf innan sin gaafadha.
Ibsas kennuun dhorkaadha. Ibsi dhugaan otuu kee kennameefi ibsa dhugaadha. Wanta lafarra jiru jettee fudhachuun hin danda'ama. Homaa rakkoo hin qabu. Homaanti poostiinis kan hundaa'e namaan waan ta'eef kan kana hubatus waan ta'eef. Nama baay'ee tokkicha wal ajjeeseera. Namni du'an kun maatiin isaanii hundumtuu jira. Sirri isaas dhugaan jiru kun immoo dhugaadha. Namni otuu dubbatameefi gaarummaa qaba waan ta'eef irra guddaa kan isaan to'ataman kana waan ta'eef maaliif kana ta'uu baate danda'e kan jedhu sanadha.
Dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kana nu ga'een immoo Komaander Tuuchoo Saajin Caalii Giraanyi Saajin Kabbada Daaqaa Inispeektar Nugusee Wayyeessaa akkasumas haadha qabeenyaa mana nyaataa Adde Dastuuraa Nagaash magaalaa Dambidolloo keessatti to'annaa Komaand Poost jala ka jiran ta'u jiraattonni ibsaniiru.
ka dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootaas waashingtan irraa kontiraanni midroogold ka baasiinsa albuudaa warqee laga dambii haaressamuu mormuudhaan uummanni har'as godinaalee gujii bahaaf lixaa keessatti hiriira bahee jira akka jiraattonniif qorattoonni jedhanitti keemikaala warshaa kana keessaa bahuun haadhotiif ijoolleen miidhamuu qofatu hin taane qilleensi naannoollee faalamaa jira. mootummaan federaalaa immoo kontraata amma haaressame kana keessatti ka dura keessa hin jirre faayidaan uummataa keessa galee akka qajeelfame ta'ee jira jechuudhaan dubbata dhimma kanarratti soraan godinaa gujii bahaatti bulchaa aanaa goroo dolaa obbo dullachaa halakee dubbisee jira sanaan jalqabna.
Haareffamuu kanarratti daayireektarii koominikeeshinii sabquunnamtii ministeera albuudaa boobaaf gaazii obbo Baacaa Faajjii. kontiraatiin midrooki seer waan guuteef haaromsaniifi jechuun bbc afaan oromootti hime.
Kumbaaniyaan kun bara darbee inni waggaa 20 sun xumuramaa jedhee waggaa tokkotu yeroo hafu eeyyama kana bara hin gaddaadha kan inni akka haaromsamuuf gaaffii dhiyeeffate gaaffiin kun gara waggaa tokkoo nu bira ture jechuudha. Ministeera albuudaa bobaa gaazii uumamaa kan biratti ture haaromsi kun koreen dhaabatee dhimma isaa qoratee waan guutamuu qabu tokko waggoota 20 kana keessatti maal hojjetaa akka inni ture. Rakkoon innis immoo naannoo sanarratti warshaa oomisha isaa wajjin wal qabatee jiru yoo ta'e uummata wajjin wanti wal qabatu jiru jiru ta'e kan hundumaa isaa gara waggaa tokkootti qorataa ture jechuudha. Ragaa kana koreen mataa isaa dhaabatee dhimma ogeeyyiin kana irratti hundaa'anii gaggeessaa turreerra. Haaluma kanaa ka'eetu eeyyamni kun maarchi sarti yeroo darbe akka haaromsamuu ta'ee jira jechuudha. Waan ulaagaa guutamuu qabu seera albuudaa irratti taa'ee fi dambii yeroo dhiyoo bahe wajjin wal qabatee isarratti hundoofneeti kan nuyi akka haaromsamu taasifne amma waliigaltee isaa lammaffaa mallattaa'e kana kan jiru keessatti kanaan dura naannoodhaaf yookaan immoo uummata naannoo oomishii albuudaa irratti geggeeffamuu keessatti uummanni jiru fi naannoo shaakisuu irra uummanni jiru kun gaaffii kaasaa ture itti fayyadamummaadhaa fi naannoo albuudaa sanarraa fayyadamuu irratti gaafataa ture. isa laalchisee amma dambiin amma bahee fi waliigaltee kana keessa kan jiru maal inni galii argaturraa warshaan kamiyyuu galii argaturraa parsantii lama misooma naannootiif akka hin oolu. Dambii sanarratti seeraan taa'ee jira. Kanaan dura akkuma barbaadametu hamma kana uummata gargaartaa hamma kana immoo ibsaa jenneetu ibsaa fi ture. Inni ammaa garuu seeraan baay'ee ta'eetu.
Fulaar diriiritti baan keessa tokko aanaa gooroo doolaatti bulchaan godina kana abbu dullacha lafeeti. biyyi tarraa fama warqee midrookta tana dallanteetiin hiriir baatee jedha maanta dallansiis jennaan.
Naannoon santii haffaalama qilleensaatiin wal qabatee ijoollee achi dhalan ijoollee achi uummatan rakkoo hamaa qaama isaanii irratti wanni hedduun waan mudhateeru jira.
Haadhaa filma irratti maanta mul'ata.
Haadhaa irratti lukarra lukaa cituun akka namaarraa gara adda addaatti ka'uun garaa guddatuun nafa qadhachuun haffaalama qilleensaatiin wal qabatee wanni bal'aan jira.
Horii irratti Horii irratti yeroo malee dhaluun. Namni iddoo yeroo hin deemuun wanti kanaa kun bal'inaan jira.
Naannoo sunitti nama gamii jiraata namni dhiba akkana kan qabaachuu danda'u.
Naannoon sun namni waan warqii qotuu fi namni naannoo sun baay'ataa hojiin naannoo sanillee hin jira. Kanaaf uummati karaa adda addaatiin achitti baay'ata. Kana kana jedhee amma lakkoofsa isaa sii kennuu hin danda'u namni baay'ee jira namni baay'ee miidhameera. Ani yeroo adda addaa waltajjii adda addaa irratti dhimmichi kun ka'ee mariatamu. odeeffannaa qaba.
Nama agamitti naannoo sun qubatu.
Kuma hedduu ta'a jedheetuma akkasumatti qabadheeraan.
Horiin hin salleessaa.
Horiin adu addeen ga'in horii adu addeen ga'in dhala.
Qilleensi lafa maan tolchi bisaan maan tolchi.
qilleensi namni naannoo sanii asimii qabaa namni kan naannoo sanii karaa adda addaatiin rakkoo keessa seeneera.
Bisaan haroo faan akkam jiran qilleensi bisaan dambalaa bisaan naannoo akkam jira lagi akkam jira.
Bisaan haroo fi ajawaa foollee dhabaa rakkoo adda addaatiif nama geessu.
Uummati akkan himachuu jira atilleen bulchaa rakkoon tuninum jirti jettee natti himuu jirta yaadi keessammaan.
Rakkoo guddaa namatti fidaa jira. Haareffamuu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa nu ilaaluu qabaa jennan.
Armaan keessa oolnami.
Har'aale waan dansaa keessa oolle hamaa keessa oolle.
Wanni hamaammaan.
Afamallee loli jira.
Lola akkamii.
Falmii dhageessifachuun nama jala dhaguu dhabuun waan akkasiisanti jira. Iddoo adda addaatti karaa dhifuun falmii adda addaa dhageessisuun afamallee jira. Hiriira baanii jiranii mormii dhageessisaa jiranii rakkoon jiraachuu isaanillee amanneerra rakkoo hiikuu waan dadhanneef nullee rakkachuu jiru.
Uffannaa Abdullahi galateeffannee waan dhibeet dabara. Nama ammaan dubbisuu jiru kuniin ammoo baalli isaallee godin gujii ba'aa keessa dubbisuu jira. Fuula hedduu keessatti arnamii hiriir baay'ee rakkoo hedduu himachuu jira jedha.
Fulaa hiriiratti ba'an tokko aanaa gooroo doolaati aanaa dudda daawwaati aanaa naasorraati gara shaakkisoolle akkasuma hiriira ba'uuf yaalanii ijoollee hiriira ba'ichaaf baate humni waraanaatiif poolisii oromiyaa marsee dhoggite oduu jettu dhaga'e. Walumaa galatti uummati wanni inni gaafatichaa jiru lagi dambii eeyyamni isaa waggaa kudhaniif haaromfame maastir pilaanii finfinnee nutti ta'een osoo nuun hin mari'atin akkamiin marii uummataa adoon adeemsifamin rakkoon inni keemikaalii naannoo san jiru. Nami naafa dhalataa nama bal'aa dhalataa nami lukaan qabu ka dhalatu ka dhalatu ammoo lukaa kan jirre dhalataa sa'i ammoo garaa agataa keemikaalli nama keenya miidhaa irra deebisu jiru akkamitti odoo qorannoon sun hin xumuramin akkamitti yeroo lammaffaaf waggaa kudhaniif haaromsanii kanaafuu lagni dambii eeyyamni isaa haa haqamuutii gaafii jettu uummata qabatee qabu jiru.
Taammaan tan arqalloo jira naan jette shaakkisoolee barsiiseen beekaa naan jechuu jirta mee maan argitu waan keemikaaliin tun biyyirra fidde.
katamaa shaakkisoo aanaa shaakkisoo keessa ganda reejjii ganda gidhe magaalaa shaakkisoo keessa barattoonni jiran manni barumsa fedhii addaa adoo jiraate guutumaan guututti mana barumsa fedhii addaa baratochaadha kuu afaan hin dubbatanii hin danda'an kuun harki naafatee jira kuun luki naafatee jira kuun jilbaan deema kuun jilhidhaa gadi mululuu kan qabu kuun ammoo ka gurmuun gurmuun isaa kunis mormi isaa kun walitti maxxanee dhalate Ijoolleen akkasii sun attan xiqqaatti mana gola tokko keessa ijoollee kudhanitti jirachaadha. Mana barumsa shaakkisuudhaan gola tokko keessa ijoolleen kudhan.
Ayyalam waan biyyi ammaan tan himachuu jirtu kana warri qoratee argaman jedha. Dooktar Asabee Raggaasaa dubbisuu jira. Dooktar Asabee Raggaasaa Yuunivarsiitii Iddillaatti daayirektara qorannooti. Tarmaan durallee qorannoo hedduu qoradhee jedha. Warqii lagi dambiillee hojii isiitiif. Ammoo rakkoo isiin uummata irratti fiddu biyyi irratti fiddullee qoradhee jechuu jira Dooktar Asabeen. Dooktar Asabaa guddoo si galateeffadha. Hojii warqii lagi dambiitan baragam qoratte. Mataa dureen qorannoo tan ta'eeti maal?
Ani waa'ee laga dambii kana tureera kan hin jalqabe amma gara waggaa ja'a torba ga'eera darbee darbee ilaaluu kan hin jalqabe. Mata dureen isaa afaan Ingiliffaadhaan extractive industries and local communities claim kan jedhu afaan Oromoodhaan. waa'ee industirii warshaalee akkasii kana albuuda oomishan kana wajjin kan wal qabatedha fi uummanni sanarratti komii maalii qaba kan jedhu irratti dhaga bal'inaan kan inni xiyyeeffatu.
Keemikaalii warqii tanaan baasan yookaan maqaa dogogorbaadha saayinaati jedhan kun bakkeennaaf qilleensi naannoo hin ammeessa hawwan irraa ulfatta ba'a horiin hin salleessa ijoolleen dhalattuu iyyuu ijoollee nama hin fakkaanne dhalataa jedheetiin uummati naannoo waan rakkin hedduu himachuu jira qorannoo tanaan maal argite dooktar yoo afaan gabaaboon.
Dhugumadha baay'ee kan nama gaddisiisutti argama naannaa sanarratti daa'imman qaamni isaanii laamsha'ee hawwan dubartoota hulfirraa ba'e yeroo dheeraadhaa fi kanaan rakkatanii namoonni iji isaanii sirritti hin argine dhukkuba adda addaa waa'ee dhukkuba asmaa kana dhukkuba TB jedhamu kana kana illee kan rakkataniiti jira waa'ee fayyaa uummataa wajjin kan wal qabate ambiraanii loon isaanii illee yeroo dheeraadha yeroo baay'eetti kan jalaa dhume namoonni akka dubbatanitti bishaanuma kana dhuganiiti nu jalaa dhume kan jedhanti jira. waan naannoo sanatti mul'atu hambiraanii summiin bishaan summa'e kun dhaqee bishaan laga dambiitti nama bishaanuma namoonni illee waraabbatan bishaanuma loon illee dhugan kana kana wajjin kan wal qabatedha jedhanii sirriimatti mirkaneessuu hin danda'ama jedhee yaadaga.
Nama gamitti waan akkana kanaan dhibamu fakkaata. Horiyaa gamit dhumate. Lakkoofsaan maan qabda?
Dhugumadha. Amma ammaatti egaa namoonni naannoo sana jiranii. hubannaas dheerina bal'inaan hin qaban waan ta'eef kana galmeeffatanii keenye kan sirriitti barame ganduma muraasa tokko ganda lamaan tokko keessatti waggoota kudhan darban kana keessatti dubartoota torbaatama kan ulfirraa ba'e. Ijoolleen ammuma kan galma'ee warri waajjira hawaasummaa naannaa sana jiranii kan isaan illee galmeessanii ka'an ijoollota illee kan ijaan arge ijoollota digdama wayiitu kan qaamni isaanii rakkina qabu kan adeemuu hin dandeenye fa'aa kun jiru.
Aawwan torbaatamaa ulfi irra ba'e ijoolleen digdama naafni isaanii naafa dhalatee ka jettuun yoom qoratte argite kana arda gandi kam.
Waa'een ijoollee daa'imman akkasii miidhaman kana barana ji'a lama duradha kan inni arge.
Ijoolleen tun ijoollee ganna gam jidduu jiran.
Kan reefu dhalattee waggaa tokko geessuuti jalqabee amma ijoollee waggaa kudha tokko faa kudha lama faatti illee jirti miidhaa kanaan kan hubamanii jiran jechuudha. Umurii waggaa kudha tokkoo kudha lamaa ta'anii kan lafumarra ciisanillee jiru waan tokko ol ka'uu hin dandeenye kan miilli isaanii tokko jalaati deemuu hin dandeenye kan hin hojjenne jira laamsha'ee jechuudha. Kan iji isaanii hin argine jiru. kanaaf miidhaa gosa adda addaadha kan daa'imman kun isaan irra ga'ee jiru ijoollota digdama jechuun egaa kun digdama duwwaa miti kan inni lakka'ee kan bira ga'ee tokko tokko mana mana isaanii dhaqee kan inni argedha ijoolleen digdamni kun.
Namni torbaatamni haawwan torbaatamni tunoo.
Haawwan torbaatamni kun waggoota shan waggoota kudhan darban kana keessatti kan ulfirraa ba'e jedhaniiti karaa uummanni kan isaan nuuf kennanidha heeruu uummataatiin kan nuuni. walitti kan inni qabadheedha jechuudha hawwan torbaatamni kun ulfa irraa ba'eetu hin ga'in jechuudha.
Horiin hin salleessa?
Loon isaanii waggaama tokko keessatti gara loon dhibba sadiillee kan dhume jira yeroo ta'e tokko sanaa booda yeroo yerootti jalaati du'a loonii lakkoofsa sanallee sirriitti beekuun hin danda'amne. Kanaaf miidhaan isaa waan salphaa mitanii ergan qorannoo kana jalqabeeti reefu waggaa afur shan jedhe malee waan suni akkuma dhuguma akkuma jedhame waggaa digdamii torbaa waggaa soddoma wayii kana numa ta'a jechuudha miidhaan sun isaan irra ga'uu kan jalqabeeti.
Lafti warqii keessa baasaniin sun hagam bal'ata nama gamin naannoo sun keessa jiraate yoo qilleensi fakkeenyaaf hamma taate nama gamitti rakkoo tanaan dhibamuu danda'a.
Sirriidha ganda sadiitti naanna'ee jira naannaa sanatti akka carraa ta'ee lakkoofsa uummata sanaati ganda sadan kana keessa jiranii of harkaa hin qabu. Magaalatti namni baay'een kumaatamaan lakka'amutu sanaan miidhama jechuun hin danda'ama jechuudha.
lafti warqii keessa baasanii tun hektaara hagam yookaan ammoo qarxii hagam taati.
Iddoo inni warqeen sun keessaa ba'e duwwaa ba'u kan isaan daangeessanii jiranillee jira. Kanaaf bal'inni isaa karaan ta'e keessa darbanillee bal'ina sana tilmaamuun iyyuu hin danda'amu isaan bal'isanii daangeffatanii qabu waan ta'eef yoo xiqqatee xiqqatee daangaa magam tokkootiin gara kiiloomeetira kudhanii kan bal'atutti daangawee jira karaa uummanni itti aanee jiru jechuudha. Karaa biraatiin garuu kanaa oliyyuu bal'ata.
Keemikaaliin warqiin baasan gosa kamit jira? Talaga dambiituun maqaan een?
Kan jedhamu keemikaalota amma yeroo baay'ee dhimma itti ba'amu keessaati lamadha kan yeroo baay'ee biyya keenyatti illee beekamu. tokko merkuriidha inni ichi lammeeffaan saayinaayid kan jedhamu sanadha odeeffannoomaan kan ba'aa jiru kan laga dambii kana saayinaayid jedhu kanatti fayyadamu jedhama.
Saayinaayidiin tun akkana nam tolchittana yoo taate.
Eeyyeen saayinaayidiin kun litireecharii yeroo dubbifnu keessumaati waa'ee ulfaa dubartoota irraa ulfa baasuu kanarratti miidhaa guddaa kan geessisu saayinaayidii kanadha. Merkuriin keessa jira taanaan immoo saayinaayidiitiin wal dabalatee kun lamaan jiru taanaan qaama laamshessuu kanarratti miidhaa guddaa kan geessisudha kun keemikaalli kun jechuudha. Lafeen kan loonii kan namaa akka inni hin jabaanne kan godhu kan caccabsudha. Qorannoon koos kan agarsiisu keessumaatiin loon irratti kan argame achumaan dhaabbachuu illee dadhabanii kufachuudha.
Investariin tokko yoo naannoo tokkotti hojii investmentii akkana tan hojjetu uummata naannootis lamaan tolchuu maal seerii investmentii Itoophiyaa maal jedha waan hafammoo qophiin taantu keessatti dachaana gara Oromiyaat ammoo biiroolee hedduu bilbilleetiin waan haareffamuu kanarratti wagga gaafachuuf jenneetiin argachuu hin dandeenye taarra tanumaan nagaan bulla hin soraala keenya.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumuraa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa.